iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi ni edirwe mubasuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na aloise bigirimana
mwaramutse edi gwema muri afurika igipolisi muri sudani cyarahagaritse abari mu myiyerekano i Khartoum ejo ku munsi wa gatatu barimwo batatu barongoye imigwi iharanira demokarasi ni mu gihe banki nkuru y'isi hamwe n'ubumwe bwa buraya bongereje akariro mu kuremera abategetsi barongoye akagwi k'abasirikare kakoze kudeta eka n'ubumwe bwa afurika bwarahagaritse sudani kugira ijambo muri iryo shyirahamwe gushika ubutegetsi busubiye muri leta ya gisivire nk'uko iryo shyirahamwe ryabitangaje ibikorwa byinshi by'ubucuruzi birugaye kubera ukwitabira akamo ko kujya muri iyo myiyerekano iyo bamwe mu baganga hamwe n'abakora mu gisata cy'ibitoro bavuga ko bitabiriye kugira bashyigikire leta yakuwe abakozi bo muri banki nkuru y'igihugu nabo nyene bari muri iyo myiyerekano muri afurika y'epfo perezida sirire ramafoza yaratanze uburenganzira bwo kurungika abasirikare ibihumbi icumi bazofasha mu gucungera amatora yimirije y'abarongozi b'intara hamwe n'abashingamateka inama nshingamateka ya afurika y'epfo niyo yabitangaje ejo ku munsi wa gatatu inama nshingamateka yavuze ko abo basirikare bazofashanya n'igipolisi kugira amatora yo ku munsi wa mbere w'indwiza azobe mu cyuka cyiza cy'umutekano aya matora akurikiye imigumuko no gusahura ibintu byabaye mu kwezi kw'indwi byatewe n'ifungwa ry'uwahoze ari perezida w'icyo gihugu jacob zuma igipolisi cya afurika y'epfo cyatangaje ko abantu umunani bamaze gupfa bagizwe ahanini n'abakandida biyamamariza kuba abahanuzi b'abakuru b'ibisagara n'intara kuva iyo myiyerekano itangura ariko kimenyesha ko umunsi w'amatora uzoba utekanye muri ekereziya katolika papa francisco azogendera canada urugendo rutumbereye kongera gusubiza hamwe n'abasangwabutaka bo muri icyo gihugu ni nyuma y'ubwicanyi ku mashuri yegukira katolika muri canada bwagirijwe iyo ekereziya katolika nyene abategetsi ba vatikani babishikirije ejo ku munsi wa gatatu ariko bavuga ko itariki y'urwo rugendo izotangazwa mu bihe biri imbere ekereziya katolika muri canada mu kwezi kw'icenda yarasabye imbabazi abasangwabutaka bo muri ico gihugu ku mabi n'ubwicanyi yakoze mu kiringo c'ikinyejana ku banyeshuri b'abasangwabutaka baba mu ndaro imva zirenga igihumbi n'amajana abiri ziramaze gutorwa mu bibanza bitatu aho abana b'abasangwabutaka bahimirizwa ku ngufu kujya ku mashuri no kwicwa kandi n'ibindi bibanza abandi baba barahambwemwo biracarondegwa papa francisco yaragaragaje umubabaro igihe yumva ibyabaye ariko ntarasaba imbabazi abakuru babo basangwa butaka gushika ubu bakirindiriye mu migenderanire y'amerika n'ubushinwa ibandanya itosekara ubushinwa bwashimitse ejo ku munsi wa gatatu buvuga ko tayiwani ata burenganzira igira bwo kwinjira mu ishyirahamwe mpuzamakungu oni mu gihe amerika isaba ko iryo zinga rigira uruhara muri uwo muryango uhuza ibihugu byo ku isi perezida biden yarifatiye mu gahanga ubushinwa mu nama y'ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri aziya y'ubuseruko ryishinze iterambere ry'ubutunzi yabaye ejo ku munsi wa gatatu yabwiye umushikiranganji wa mbere w'ubushinwa li kekiyange ko amerika ihangayikishijwe n'ibikorwa by'ubushinwa byo gukandamiza abanyagihugu ba tayiwani biden yavuze ko ibikorwa nk'ivyo bibangamiye amahoro n'umutekano muri ako karere ubushinwa bubona tayiwani nk'intara ikirindiye kugarukanywa ku bushinwa bibaye ngombwa hagakoreshwa inguvu za gisirikare
aloise bigirimana urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho komeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu dore ingingo z'ingenzi z'amakuru tubafitiye inama yahuje abaminisitiri b'umuryango wa afurika yunze ubumwe n'ab'umuryango w'ibihugu by'uburayi mu rwanda yarangiye kuri uyu wa kabiri ifashe imyanzuro igamije guhangana n'ibibazo byugarije iyo migabane muri rusange nibaza yuko mu byerekeye umutekano twarumvikanye ndabona umutekano ku byerekeye kwegeranya imitahe gukoreshwa byinshi byinshi byarakemuwe nibaza rero yuko muri rusange byagendeza cyane rwose kandi twarabyishimiye uyu ni ambasaderi fred ngoga gateretse umujyanama mukuru wa komisiyo ishinzwe amahoro n'umutekano mu muryango wa afurika yunze ubumwe rwanda urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rib rwatangaje kuri uyu wa gatatu ko rwataye muri yombi abantu bane bafatanywe amahembe y'inzovu mu mezi atatu ashize abarundi bari impunzi bagera hafi ku bihumbi makumyabiri na bitanu baratahutse bavuye muri kongo tanzania u rwanda uganda n'ahandi ayo makuru n'ayandi yo mu karere ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu rwanda kuri uyu wa kabiri hasojwe inama ya kabiri yari ihuje abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bo mu bihugu bigize umuryango wa afurika yunze ubumwe n'umuryango w'ibihugu by'uburayi mu by'ingenzi baganiyeho harimo ibibazo bitari bike bihanze iyo migabane nka covid cumi n'icyenda amahoro n'umutekano ikibazo cy'abimukira ubucuruzi no guteza imbere ubutwererane hagati y'ibihugu bigize iyo miryango ambasaderi fred ngoga gateretse ni umujyanama mukuru wa komiseri ushinzwe amahoro no gukemura amakimbirane mu muryango wa afurika yunze ubumwe nawe ari mu bitabiriye iyo nama mu kiganiro na mugenzi wacu frederic nkurikije aravuga ku kamaro k'iyo nama n'ubushake mu gukemura ibibazo byugarije iyi migabane iyi nama yabaye yari inama yamiba imyaka yose haraheze imyaka itandatu twumvikanye yuko tuza turahura tukayaga urumva ubu rero tuko dutegura inama yakuru y'ibihugu izoba mu kwa kabiri k'umwaka uza hanyuma tukaba twayaze rero ku bintu bishika nka bine icya mbere ni kuraba ingene twarwanya iki kiza cya kovide gisizika gisi n'ukuntu twokorana twarishimiye cyane rwose ukuntu afurika yabyifashemo mugabo twaranaganiye cyane rwose n'ukuntu icyanco zoboneka cyane cyane muri afurika cyane cyane n'ibihugu bifise uburyo bigafasha mu byerekeye urucanco kugira ngo abantu ntibabandanye basinzikara ikindi twaganiriye ni ukuntu twoshyira ingufu nyinshi mu bintu byerekeye ibisata by'indero n'ukuntu tworondera abanyafurika cyane cyane bato bato no kubigisha imyuga icyo ni ikintu gihambaye twayaze haba ikindi nacyo twayaze ni ibyerekeye by'umutekano muri afurika nk'uko mubizi burya uburaya na afurika hariho gusa ibirometero cumi na bine ni ukuvuga yuko ibintu biba muri afurika birafise ingaruka ku bihugu bya buraya rero ibyo twarabiganiyeho turabiganira cyane cyane n'ibyerekeye urujya n'uruza rw'abantu hanyuma turanumvikana n'ingene kwegeranya imitahe izokoreshwa mu migambi y'iterambere muri afurika twayaze neza hari ibyo twahaririye mugabo muri rusange byagenze neza cyane rwose kandi ubundi urabye ingorane ziri kuri iyi si nta n'umwe yoshobora kubikemura ari wenyine twagiye tuvuga tuti ibibazo dufise byinshi ni bimwe tugomba kuraba ukuntu twokorana rero kugira ngo tubitorere inyishu fred ngoga agateretse umuntu yihweje ingoga n'ubwira ubategetsi berekanye muri iyo nama bisa n'ibintu byafashe intumbero nshasha mwebwe insiguro mubihaniye nibaza yuko intumbero nshasha byafashe ni uko ubu unye dusigaye tuganira nk'abangana tukaganira dusonerana tukaganira kandi turaba ukuntu twese muri iyo migenderanire twakuramo inyungu kera wamenga hariho bamwe bagurisha abandi bagomba kwabumvirira gusa mugabo ntibumvirize mugabo ibi byarahindutse ubu rero turaganira nk'abangana bakaganira kandi dusonerana kandi tukaganira tugomba kuraba yuko twokorana kugira ngo dukemure ibibazo byinshi biri kuri iyi si cyane cyane ibibazo biraba afurika na buraya abo bategetsi kandi harabaye amasezerano akomeye cyane rwose hagati y'ibanki buraya n'ibihugu nka u rwanda na senegale bwo gushobora gufasha mu gikorwa cyo gutanguza amahinguriro zakora inshansha mu rwanda ayo masezerano yoyo muyavuga ko oya ni ibintu biteye igomwe cyane rwose ubonye yuko hari ibihugu byo muri afurika byafashe ingingo y'uko badutangura gukora inshansho twebwe turabishima kuko tubona umenga ni ikintu kizodufasha cyane rwose naho uno munsi dushishikajwe n'ikiza cya kovide hashobora kuzoza n'izindi ndwara hanyuma ntidushoboye no kuronka uburyo bwo gushobora kugira inshansho rwacu rero iki ni ikintu gihambaye cyane rwose kandi cyashimwe na bose tukaba rero twizeye yuko ibikorwa bizotangura vuba hanyuma tukaraba rero ukuntu natwe abanyafurika twoshobora kuronka uburyo bwo gukora imiti yo gukingira abenegihugu bacu ku bwanyu ingaruka iyo nama yabo bashikangaje izogira ku nama nkuru y'abakuru b'ibihugu itekanijwe mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ni nk'iyi ndabona ko bizogenda neza cyane rwose kubera yuko iyo bigenze neza hagati y'abashikiranganji kenshi ibindi biragenda neza mugabo hariho ikibazo cyerekeye urucanco rwa covid aho ibihugu bimwe bimwe vyidoze bivuga yuko ibihugu bitunze bigumiza incanco ntazitange mu bihugu vya afurika ico ni ikibazo kizokwigwa n'abakuru b'ibihugu mugabo muri rusangi nibaza yuko nko kuvyerekeye umutekano twarumvikanye amahoro n'umutekano ku vyerekeye kwegeranya imitahe zokoreshwa vyinshi vyinshi vyarakemuwe nibaza rero yuko muri rusangi vyagenze neza cane rwose kandi twaravyishimiye uroreka gutegura inama y'abakuru b'ibihugu bizoba mu kwa kabiri mwakuze ambasaderi rafael ngoga gateritse ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwahaye radiyo ijwi ry'amerika nanjye ndabashimiye cyane rwose kubona mwashoboye kuntumira twabibutsa ko muri iyi nama hanabaye umuhango wo gushyira umukono ku masezerano yo kubaka inganda zikora imiti n'inkingo zirimo iza covid cumi n'icyenda mu bihugu by'u rwanda na senegal mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rib rwatangaje kuri uyu wa gatatu ko rwataye muri yombi abantu bane bafatanywe amahembe y'inzovu muri bo harimo umudiplomate wari uhagarariye u rwanda muri sosiyete y'amashanyarazi snelac ikorera muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bafatanywe ibiro makumyabiri na bitanu umuvugizi wa rib tsiri murangira yabwiye mugenzi wacu venuste nshimiyimana ko ayo mahembe yari mu nzira ajya kugurishirizwa muri aziya yabanje kumubwira abafashwe aba ari bo abantu bafashwe ni abagabo bane murokozi desire akaba ari umunyarwanda gisa derike akaba ari umunyarwanda kaburaburyo siriyak akaba afite ubwenegihugu bw'uburundi kagabo nikodemu akaba akomoka muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bakaba barafatanywe ibiro mirongo ine na bitanu by'amahembe y'inzovu babyinjiza mu rwanda kugira ngo babigurishe biragaragara ko bari batuye ahantu hatandukanye umwe muri kongo undi mu burundi abandi mu rwanda bacuze umugambi bate mwabuze runono mute kugira ngo mubagwe igitumo aya mahembe y'inzovu yafatiwe mu modoka y'umudiplomate yanditse kuri sinerac sinerac ni ikigo gikwirakwiza amashanyarazi gihuriweho n'u rwanda uburundi na repubulika iharanira demokarasi ya kongo murokozi desire niho yakoraga hamwe na kaburaburyo siyac bagabo nikodemu akaba ari umunyekongo aba bose rero bakaba baramenyanye aho bano babiri bakoraga muri sinerac hanyuma baza kujya umugambi w'uko bajya bakora ubwo bucuruzi butemewe umurokozi desire w'umudiplomate uhagarariye u rwanda muri sinelake avuga ko yazanye ibintu atazi mu modoka ye akabisabira imbabazi ariko nikode mu bagabo ukomoka muri congo avuga ko bari babiziranyeho ibi mwashoboye kubibonera gihamya tubifitiye gihamya ibyo murokozi desire ari kuvuga ni amatakirangoyi ni kwa kundi uba wafashwe ukagira ikintu ugomba gushaka uburyo wisobanura ariko igihamya kirahari bagenzi be baranabimushinja bavuga n'ukuntu bumvikanye ndetse n'imodoka ye niyo yakoreshwaga iyo modoka yari ifite purake z'abadiplomate desire niyo yatwaraga niyo yabitwaraga niwe nawe anabitwaye abyinjiza mu rwanda abikomeza abizana i kigali nk'umuntu rero responsable uri kuri ya rwego nta kuntu yavuga ko yatwaye ibintu atazi agatwara n'abantu atazi ni abantu bari bafitanye umugambi bari baziranye bari bazi n'ibyo bari gukora ku bw'ibyago byabo barafatwa ikigaragara ni uko abo bafashwe bose ari abari baje kugurisha ayo mahembe y'inzovu i kigali ariko uwo mutafashe n'uriya washakaga ibiro ijana na bine n'ubwo bari bamuzaniye mirongo ine na bitanu nta kanunu k'aho waherereye iperereza rirakomeje ntabwo iperereza rihagaze ababigizemo uruhare rwose baracyashakishwa ubu ngubu ntabwo twabavuga mu itangazamakuru ariko nabo igihe kizagera bafatwe mbese ayo mahembe yafashwe ko yacuruzwaga n'abarundi abanyekongo n'abanyarwanda yaturutse mu rwanda yari aje kugurishirizwa mu rwanda yaganagahe iperereza ry'ibanze rigaragaza ko aya mahembe yari aturutse mu bihugu by'abaturanyi u rwanda rero rukaba rwari ruri gukoreshwa nk'inzira aribyo bita transit ubundi ntabwo ariho ayo mahembe yaturukaga ndetse si naho yari agiye kugurishirizwa ahubwo u rwanda rwari ruri gukoreshwa nka transit aho bari bafite umugambi wo kujya kuyagurisha mu bindi bihugu amahembe y'inzovu ibiro mirongo ine na bitanu birafashwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rib ayo mahembe azagurishwa amafaranga ahabwa abakeneye ayo mahembe azatwikwa bizagenda bite ayo mahembe abikwa muri rdb akabikwa akajya akoreshwa nka exhibition ndetse mu rwego rwo kwigisha abantu kubungabunga ibidukikije kubungabunga no kubaha izi nyamaswa zikomye arizo nyama, arizo nyamaswa ziri mu kaga kubera ibizikomokaho ba rushimusi baba bashaka kugurisha mu buryo butemewe teri murangira umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha mu rwanda ndagushimye cyane ku bw'aka kanyu uhaye ijwi ry'amerika murakoze cyane venuste tuve mu rwanda tujye mu burundi aho mu mezi atatu ashize abarundi bari impunzi bagera hafi ku bihumbi makumyabiri na bitanu batahutse bavuye mu bihugu bya kongo tanzania u rwanda uganda n'ahandi mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru ukorera i kigali mu rwanda aratubwira inkuru irambuye mu kiganiro n'abamenyeshamakuru i bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi umushikiranganji w'intore gati mu gihugu yemeje ko igikorwa cyo gutahukana impunzi kiriko kigenda neza mu mezi atatu aheze umushikiranganji gervain ndirakobuca yatangaje ko abarundi barenga ibihumbi mirongo ibiri na bitandatu batahutse bavuye mu bihugu by'akare ka afurika y'ubuseruko bari barahungiyemwo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu harakiriwe abarundi bangana ibihumbi cumi na bitatu amajana umunani na mirongo ine n'indwi bahungutse bavuye mu bihugu bya repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo abangana ibihumbi umunani n'amajana ane na mirongo umunani na batatu bahungutse bava muri tanzaniya abangana igihumbi n'ijana bahungutse bava mu gihugu cy'u rwanda abangana amajana ane na cumi na babiri batahutse bava mu gihugu cya kenya amajana indwi na mirongo itanu na batatu bavuye mu gihugu cy'ubuganda abagera ku icumi n'umwe batashe bava mu gihugu cya sudani bakaba bararonkejwe imfashanyo y'ibanze naho biruko bamwe muri abo baheruka gutahuka biganiye ijwi ry'amerika ko batararonka ivyankenerwa byo kubaho mu minsi ya mbere nk'amazu n'ibindi aba n'abashikiye ingozi mu kirundo mu ruyigi n'imakamba bavuye mu rwanda mu buganda no muri tanzaniya twebwe n'ukuri turasaba leta ihagurukira ikibazo cy'abantu bahungutse mu bijyanye no kwivuza no gufungura no kuryama inzu nazo urazi ko zabomaguritse amashitingi nabo baduhaye twasize ko yaratabaguritse kubera umuyaga mwinshi urubura ntibarabe nyine ukuntu nyine bodufasha turi batanu jewe maze amezi ane n'iminsi icumi mu kibana no kuri nta ngorane ahubwo ingorane tuzibona mu bintu bijyanye n'imfungurwa n'uburara jewe mpereye nk'aho ndashikiye dusabye indaro ku muntu w'umubanyi twari dusanzwe tubana kare ntacyo twikora ko nta kivu cya ruguru bose ni nk'abahungutse nta kintu wabaza umubanyi nta kintu wakopesha umubanyi bakagerageza n'ukuri bakongera bakadufasha izindi fungurwa ubwo bushikiranganji bujejwe kwakira impunzi burabizeza ko abajejwe intwaro bariko baragira intonde z'abakeneye imfashanyo kurusha abandi kugira ngo bagarukirwe ko uwo mushikiranganji nyene afise mu nshingano n'ikibazo c'umutekano yamenyesheje ko muri icyo kiringo hasambuwe imigwi y'abagizi ba nabi harimo n'abateye amagrenade hirya no hino mu gihugu mu mezi abiri aheze ndetse gervain nderakobuca yongera ko kuba abantu ibihumbi n'ibihumbi bikekwa muri ayo mabi bafashwe n'igipolisi harafashwe inkoho zitandatu zo mu bwoko bwa karashinikov inkoho imwe itera ibisasu bya roketi ibisasu ntezwantoki mirongo ibiri na bitatu amasasu ibihumbi bibiri n'amajana abiri na mirongo itanu n'atandatu amabomba atanu yo mu bwoko bwa morukiye ya mirongo itandatu harahagaritswe abikekwa ko ibyaha bitandukanye bangana ibihumbi mirongo ibiri n'ijana n'indwi harahagaritswe n'abapolisi mirongo ine na babiri bigenjeje nabi harasamburwa imigwi mirongo itatu n'itatu y'inkozi z'ibibi icyo bikoze asheri niko yagize atwara ishyirahamwe ry'igiteka rihaniye agateka akazina muntu yabwiye ijwi ry'amerika ko abenshi mu bafashwe bazize urwikekwe ry'igiteka rikunze gushyira ahabona ivyegeranyo by'abafatwa muri ubwo buryo benshi abahagarikwa ni ba bandi bikekwa ko bari mu myerekano y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu cyane cyane mu rwaruka rw'abatutsi aho abandi nabo ni bamwe bari mu bikekwa ko badashyigikiye ubutegetsi buhari na cyane cyane abantu bo mu ngambwe idashyigikiye ntuvuga cyane cyane usanga ari seneri msd ndetse mbere n'indi migambwe usanga itemewe n'ubutegetsi buhari rigiteka ryibaza iyo bafungiwe muri rigiteka rero tukagira tuti nyabuna kuri icyo gitigiri yatanze nabujya kirengeye kure y'abapfungwa bahari icyo twiyumvira tuti none abo bantu ibihumbi mirongo ibiri bafungiwe hehe barafashe bafungirwa icyo rero bijya gitumara igiteka yumvira yuko bwa busho butemewe n'amategeko bushobora kuba bwaragwijwe muri iyi minsi kuko mu bihano dufise ni uko mu kwindwi hari hapfunzwe abantu ibihumbi cumi na kimwe n'amajana ane na mirongo ine na batatu ubushikiranganji bw'intore hagati mu gihugu n'umutekano bwasiguye ko umutekano wagarutse mu gihugu inyuma y'ibitero vy'amagrenade vyabaye mu kwezi kw'indwi vyeclave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda i londres mu bwongereza kuri uyu wa kabiri harangiye inama yiswe collaborative circular economy ni ukuvuga ubufatanye mu bukungu bugera kuri bose iyo nama yitabiriwe n'abantu baturutse imihanda yose abandi bayikurikirana kuri murandasi mu bayitabiriye bahibereye harimo rwiyemezamirimo w'umurundikazi Irvine Murame yaganiriye n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Venuste Nshimiyimana nawe wakurikiye iyo nama abanza kumubwira inyigisho nyamukuru yakuye muri iyo nama mu kirundi bavuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze byari byikimazi cyane kuba kuba muri iyi nama kuba nicaranye n'abandi bubahwa kuba nicaranye n'abandi bakora ibyabo kandi bose bifuza kugira icyo bashitse ko mu bihugu byabo mu bihugu bitandukanye kuri jewe icya mbere ni guhura n'abandi kugira habe habe uko icyo ni ukwita network mu cyongereza kuko umwe umwe wese mu gihugu ciwe arimwo ariko agerageza guteza imbere igisata aba arimwo jewe nk'uwikorera ibyiwe i burundi guhura n'abantu bakora nk'ibyo nkora canke bashobora kuba bari mu mategeko canke bafasha mu by'ubutunzi bigenda bitandukanye ni igihe cyiza cyo guhura no kumenya ibyakunze ahandi ibitakunze kubigira ko kwiga ku burorero bwiza ama best practices y'ibintu dushobora gukora y'ibyo dushobora jewe gukora mu gihugu canje kugira ngo mbandanye niteza imbere kandi mbandanye nteza imbere n'igihugu mu gisata nkoreramo muri bimwe mu byavugiwe muri iriya nama hari ugufasha abategarugori kwishyira hamwe bakiteza imbere kandi umutungo ubavuyemo ukabagarukamo udatwawe n'abandi iryo somo usanga warikoresha gute mu kigo cyawe infinity group uyobora muri infinity group abigeme n'abagore bose bahakora basanzwe bazi yuko ntibaronka ibintu canke ngo bongere duhimiriza abagore kwiteza imbere kwiga gukora neza kutarindira guhabwa ibintu ngo kubera ari abagore byonyine ku bwacu no kutugabanura agaciro hanyuma rero iyo aba abigeme n'abagore bagiye hamwe bakaba bafise iryo hangiro ryo gukora gukorana umwete no kwiteza imbere biraheza bikagaruka no mu miryango yabo jewe cabaye nko guhura n'abantu bafise ibyiyumviro nk'ibyo nari n'ibyo twari dusanzwe duse muri infinity group mugabo baba bashaka no kubishira ku rundi rwego kugira ngo bije no cane cane mu butunzi abagore iyo iyo bagiye mu by'ubutunzi amafaranga yose agaruka mu rugo hanyuma bigaheza bigateza imbere imiryango jene mvume ngo cyabaye nko guhura n'abandi bashimanga kuri icyo twari dusanzwe dukora hanyuma bikanatera n'intege kumva yuko ibikorerwa mu burundi gusa n'ahandi biriko birakorwa mu bindi bihugu muri afurika i buraya twese ibintu tubibona kumwe florian murame uracyari muto uracyari muto umwigeme ariko ufite abakozi benshi ikigo cyawe infinity group gifite abakozi barenga magana atanu muri iyi nama yo mu bwongereza harimo n'abigeme bakiteza imbere ni irihe banga ryawe nk'umuntu umaze kwiteza imbere ku buryo bugaragara ni irihe banga wasangiza urubyiruko kugira ngo narwo rugukurikire muri iyo nzira yo kwiteza imbere namabwira abo tungana abo nsumba canke abansumba gatoya ko ni naba narashitse nkaho aho nashitse si ukubera ko nciye ubwenge kurusha abandi bose ukiri muto hari amapotunite aza mu buzima hanyuma umuntu akamenya kuyasezisa ikindi naco ukamenya yuko ico wemeye utegereza kugikora jewe ku bwanje abakiri bato nuvume ngo nobabwira ngo bagire indoto mugabo bahejeje kugira indoto aho bagejeje kugira abariko abariho banageza no kuzikorera kuko ibintu ntibyizana kuko umuntu ntiyigira wenyine ni ibintu byinshi umuntu agenda yigira ko kandi birashoboka jewe ku bwanje rero ni naba narabishoboye kandi ku bwanje sindanashika naho nifuza kugera ni naba narabishoboye nta mujene n'umwe atobishobora bisaba ishaka bisaba kumenya icyo ushaka bisaba umaze kumenya icyo ushaka ugaca umenya n'ingene witandukanya n'ibitagushikana ku ihangiro ryawe hanyuma ibisigaye ku bwanjye jewe ndemera imana imana igushitsa ku mugambi wayo igufise ko ku buzima hanyuma urumva ibintu bigakomeza kugenda neza irivine florian murame ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika urakoze cyane venisite ni iteka unteye kandi abashimye cyane
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
nshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi ry'amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru uwashyize hamwe aya majwi ni diodone cyubahiro amakuru yarahagarariwe na frederic nkundikije naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema wabafashije kuyakurikira mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
radiyo nziza y'ikitegererezo ifite amerika radiyo yanjye